Radio Izwi Amerika. radio ijwi rya amerika ryumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri uh, city radio fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu inshuti y'abose mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turabaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ibihugu by'ibihangange byo ku isi biriko birondera gukomeza igihagararo cabyo mu vyerekeye politike n'ubutunzi mu karere ka afurika ni iyihe mpamvu iriko ituma ivyo bihugu bisubira gushimikira ku karere ka afurika bifatiye ku nyungu zavyo ni ikihe ibihugu vyo muri afurika biriko bikora ku bijanye n'ico gishika gishasha c'ivyo bihugu muri ico gihe ikiza c'umugera wa korona kiriko gitera gikwiragira ku isi ni iyihe ngaruka ivyo bishobora kugira ku butunzi n'ubudandaje ku isi na cane cane ku bijanye n'akarere ka afurika mu kiganiro muri sanga twatumiye lionel remesha yanonosoye ivyerekeye udandaji mpuzamakungu yigisha kuri kaminuza alliance international university mu gisagara ca san diego muri leta zunze ubumwe za amerika ntarambiranye mutumire ndabaramukije ndabahaye mwiriwe ni ikihe kiriko gituma ivyo bihugu vy'ibihangange bisubira kuniganira muri afurika
afurika urumva muri iyi myaka hari ibintu byinshi kandi byiza bituma ibihugu by'ibihangange byifuza kuza gukorana n'ibihugu byo muri afurika urabona muri afurika hari ibihugu birenga mirongo itanu kandi ibihugu byinshi dufatiye nka amerika ah, amerika yamye ikorana na afurika mu bisate byinshi hanyuma hariho rero n'ibihugu byinshi byaba ubushinwa ubu urabona n'ubumwe bwa buraya bariko baragerageza gukora cyane muri afurika igituma ni uko muri afurika hari ibintu byinshi ah, iterambere rirakenewe kandi hariho n'ibihugu byinshi biriko biratera imbere ikindi gikomeye ni uko hari urwaruka rwinshi hari abantu benshi eh, ku buryo ah, muri afurika ibihugu byohindura amategeko bikorohereza abanyamitahe kuza hariho icizero y'uko muri afurika hashobora gutera imbere nka kujya ah, mu bushinwa hateye imbere ah, kera ivyo muravuze ko hariho amatungo uh, kama mu butaka muri afurika hariho n'amajwi mirongo itanu nane ibihugu mirongo itanu na bine vyo muri afurika mu ishirahamwe mpuzamakungu onu bituma ivyo bihugu vy'ibihangange bi- bihaza ku ruhande rwa afurika izo nama zikunda kuba haba hagati ya afurika n'ubushinwa hagati ya afurika n'uburusiya hagati ya afurika eh, n'ubumwe bw'uburayi hagati ya afurika n'ubwongereza urabona abo bategetsi nibo baja muri ivyo bihugu eh, abategetsi b'ivyo bihugu baza muri afurika ivyo ntivyerekana kumenga a- afurika izoguma i- ibandanya kuba igikoresho ikoreshwa n- n'ivyo bihugu ku nyungu zabyo ico ni iki- ni ikibazo ciza cyane ni ikibazo ciza cyane ico ah, nibaza ni uko muri iyi migambi ah, urabona imigambi ah, hagati ubucuti bw- bw'ibihugu bwa afurika n'ibihugu ah, biteye imbere hariho abo i- iyo migambi yamyeho kuva na kera hariho n'ibindi bihugu ubu byari bya- byateye imbere mu nyuma nabyo ne- bi- bihaye biza muri afurika nabone kuza kudandaza no kugerageza kuronka ayo matungo nyine ari muri afurika no gukorana na- na- n'ibihugu byo muri afurika igikuru ni uko n'ibihugu byo muri afurika bikwiye nabyone kuraba icobafasha nabone kuko eh, igikomeye ni uko iyo mu bintu by'ubudandaji keneye gukorana n'ibindi bihugu ni hamwe mu kirundi bavuga ngo wishiga rimwe ntiryarika ni ukuvuga yuko ibihugu byo muri afurika birakwiye gukorana neza ah, n'ivyo bihugu bifite ubushake bwo kuza gukorera muri afurika kandi bagahindura n'amategeko ah, akorohereza ah, abadandaza akorohereza abanyamitahe ah, bakazana amahoro bakagwanya ibya ruswa Ah, ibyo ni ibintu bituma bigira intumbero nziza hanyuma ibyo bihugu bikazotuma bizana abanyamitahe bikaborohera kuza muri afurika utegetse ibihugu byo muri afurika barashizeho akarere k'uruja n'uruza atantambamyi mu by'ubudandaji ku rwego eh, rw'akarere kose ka afurika nibaza ko eh, ayo masezerano azoja mu bikorwa mu kwezi kwindwi k'uyu mwaka ivyo bizofasha ku vyerekeye iyo mitahe ishobora kuba ivuye nko hanze ni iciyumviro ciza abategetsi bo muri afurika bafashe ku bwanyu ego ico cyiyumviro bagifashe ni ciza ico turindiriye kuraba ni uko ukungene ico cyiyumviro kizoja mu ngiro hajya icama kigorana ni i- i- ingiro Ah, ico nico kimera nk'ikigorana henshi ariko iciza ni uko eh, ubiravye nk'ukungene um, amerika i- ifise ubucuti eh, na afurika n'ibihugu byo muri afurika hama hariho imigambi myinshi eh, yagiye irakogwa no muri kahise ariko uravye aho imigambi yo muri kazoza urabona ko iyo migambi yose ifise ifatiro yagiye irakurikirana ku migambi yoba yarashizweho kuva muri kahise nico gituma eh, muri ico gihe rero ah, nk'abategetsi nyene bo muri afurika naho bashaka kugirana ah, kugururanira imihora hagati y'ibihugu byo muri afurika ibyo ni byiza cyane ibyo ni byiza cyane kuko bizotuma n'ibyo bihugu washaka nka amerika ah, canke n'ibindi bihugu ah, bafise abanyamitahe benshi bizotuma biborohera kuzana imitahe yabo bakayizana muri afurika batarinze kugira ingorane yo kuja mu bihugu mirongo itanu na bine bakurikiza amategeko y'ivyo bihugu byose ivyo biragora cane abadandaji murakoze tuze ku mirongo ya telefone desire ari ku murongo desire uratwumva ndabumva neza desire urihe Ndi mu burundi makamba kayogora ikibazo iciyumviro ku mutumire
umutumire sindamwumvise itsinda yonyibwira yitwa lionel remesha yigisha kuri kaminuza ya alliance uh, international university mu gisagara ca san diego ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika jewe nanje ndenda bakurikiranye kuri facebook hanyuma ndatanga nimero yanje hamagirirwa amahirwe hanyuma kimwe mbanje kubashimira murakoze hama jewe icyumviro mfise uko nenda bonye hari ibijanye no gufashanya hagati y'ibihugu vya afurika n'ibihugu biteye imbere na cane cane mu bya politike n'ubutunzi hama jewe impungenge mfita ni imwe kuko vrema ibihugu byateye imbere rimwe na rimwe birafasha afurika kandi ni byiza n'igituma abanyafurika tubaho neza nk'umwenegihugu birimwo harimo ibyo badufasha natwe tugashyikirizwa ubwo rero kuko n'umuntu w'uwo mutumire yakivuze eh, byose biva ku bategetsi igihe borohe dufate nka- nk'akarorero niyo basinyanye na- ayo masezerano bidova n'abategetsi ibyo bavuganye dosaba igihe bazogenda gu- yuko bityo bamashyigara cicaro bakabubahiriza abantu bazanywe imitahe bagakura neza icyo ni kimwe kandi n'igihugu baba bajemwo haba harimo umutekano icyo ni kimwe hanyuma igira kabiri twebwe byerekeye bya politiki dutegereje usanga ari soke ndende usanga ari soke ndende usanga bigoye mugabo nkagira impungenge kuri iki inama afatira kuri kongo iyi demokarasi ihamye intwaro rusange kubera abana igitu- igihugu gifise soso riri rishe mugabo ugiye kuraba bene igihugu ukuntu usanga babayeho basanga nyene ntibigize nti- ntibishemeye nicyo nsaba jewe ku bwanje intererano abategetsi batura borohereze kandi ntibizebe inyungu zabo ntizibe n'inyungu za bene igihugu ama murakoze murakoze turabashimiye ku cyiyumviro cyanyu desire e, tugaruke kuri ako karere k'uruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji ku rwego rwose rwa afurika uh, amasezerano yashizeho ako karere azoshirwa mu bikorwa mu ntango mu, mu kwezi kwindwi k'uyu mwaka abane bagura ukugene ishyirwa mu ngiro ry'i- ry'amasezerano n'imigambi irashe iba yashyizweho ku rwego rwa afurika baravuga ko n'ibi bizohura n'ingorane intambamyi cyane cyane ko ibihugu byo muri afurika ibyo bita protectionisme mu mu rurimi rw'igifaransa baravuga eh, ibintu byose bijyanye n'inyubako nk'amabarabara bimeze nabi. abavuga gutyo u- ubona bavuga gutyo Eh, ego urumva ibintu vyoroshe gushira umugambi nk'uyo kuko n'umugambi munini gose Ah, ni umugambi munini cane gushira mu ngiro bizogorana gatoyi ariko icama gifasha nu- ni ubushake bw'ibihugu kuko naho muri afurika urabona afurika ni nini hari ibihugu byinshi ariko ibihugu nabyo hariho n'ibikeruka gusumba ibindi Eh, iyo habaye nk'imigambi mishasha I- i- ibihugu rero bi- bizokerebuka ah, bikagerageza kuraba iyo migambi mishasha bakaraba amategeko boba bafise canke um, ingorane boba bafise aho bakwiye gushira u- ubutunzi canke baramutse basaba ingurane aho bo- boshira izo ngurane kugira bishobore korohereza iyo migambi ico kintu nico cofasha gushira iyo migambi mu ngiro ariko eh, inzitizi eh, zi- zirahari urabona ibihugu byinshi bifise ubutunzi butangana hariho ibihugu bizoborohera batanguye kubishyira mu ngiro hariho n'ibindi bihugu bishobora kubera bitaza bibyiteze ukungene ibintu eh, ibidandazwa bigenda hagati y'ibihugu hariho ibihugu bishobora gu- guha- ku- kumera nk'abahahombera bagaca bashaka gusubira kugara imihora ariko ibyo ni- birashika kenshi iyo habaye um, imigambi nk'iyo i- amasezerano ah, akuraho amakori afasha ku- u- uruza n'uruza rw'ibintu hari igihe ibihugu biza biraganira ariko igikuru ni uko biza biraganira ah, bikaguma bakaguma baraba ukungena amasezerano ashobora gutuma n'ibihugu bitariko birahaterera imbere cyane ukungene navyo nevyo hatorera koyoko tugaruke ku mirongo ya telefone eh, ifise octave octave uratwumva mva mwamse mwaramutse urihe octave andi ayowa ngaha muri amerika yego ah, mfite ibibazo bibiri mbaza umutumirwa yego ikibazo kimwe kuko ndi kumva yita ku nyungu ah, za afurika gusa ahari ah, ko ariyo igira inyungu mu ku- mu kunguka ibihugu binini ariko ah, ndamubaza ku byerekeranye na libiya ni urugero ko abazungu ah, birirwa bateranya cyangwa ibihugu binini bireba ko amahoro yabuze muri libiya mbese ni inyungu z'abanyagihugu bari gupfa cyangwa ni uko ahubwo ibyo batekerezaga igihe bayirimburaga ko bitari gushoboka ko batari kubona ubutunzi bwayo neza kuko hariyo inyeshyamba ziri kubabuza aho natanga urugero kuko ah, eh, eh, iki gihugu cya amerika cyavugaga kuri perezida nkuru nziza ko adakore ibyerekeranye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ariko ntibigeze bavuga ku byerekeranye na minembwe n'ibyari biri kubera muri kongo kuko hari inyungu zabo zitari ah, kuhangikira mbese ibyo muri libiya byose ukubera inyungu zabo zitari kwitabwaho icyo ni ikibazo kimwe ikindi kibazo cya kabiri ndi kumubaza mbese buno bufatanye bw'abayobozi bacu b'ibihugu tuvamo na bano niba koko ari inyungu zacu n'urubyiruko n'abaturage kuki baza bakiga kubaka imihanda myiza n'amazu meza ariko ntibige uburenganzira bwo gutanga eh, amahirwe yo kuvuga ibyiyumviro byacu cyangwa se ku byerekeye no guhindura amategeko nshinga kuguma ku butegetsi kuko ibihugu birabifite kuki bataza ngo bigane ibyo nabyo babikore no mu bihugu byacu ahubwo bakaza bakigana ibyo by'imihanda n'amazu murakoze murakoze abishyure ego um, abajije ibibazo byiza kandi bikomeye cyane reka mpere ku kibazo uh, cya kabiri uh, ya- yari abajije muri icyo kibazo rero inyishu ni uko uh, urabye nka- nk'imigambi ya amerika cyane cyane muri afurika uh, imigambi kuva na kera amerika yamye ifasha mu bisate byinshi urabye nk'ikigo cya usaid um, ibikorwa bagira ni ibikorwa bikomeye cyane cyane cyane nko mu mu bintu bijyanye n'uburimyi ubworozi ukugerageza n'uko imfungurwa ziboneka zikwiye ah, mu banyagihugu kuko ni nka kujya baca umugani mu kirundi ngo ubwiza buca mu kanwa kuko abantu bategerezwa kurwanya inzara urumva hariho iyo migambi ifasha kurwanya inzara hakongera hakaba n'imigambi ya usaid nyine bafasha mu kwigisha iby'intwaro ya demokarasi mu bihugu kugira abanyagihugu batore abo bifuza batore abo abazobafasha kubateza imbere urabona ibihugu byose birigenga ariko ni ikintu gikomeye ko demokarasi ihaba kandi ihangama agateka kazina muntu nako ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu birirwa barigisha bafasha n'ibihugu guhindura amategeko yoba adafasha agateka kazina muntu cyangwa adahimiriza agateka kazina muntu bakongera bakagira n'imigambi myinshi kandi myiza cyane cyane mu gisate cy'amagara y'abantu hari ibintu byinshi bafasha urabona hariho nk'indwara z'ibyaduka zabaye zaba tuvuge nka ebola ebola igihe yaza imara inganda muri west africa barafashije rwose muri icyo gihe kugira ntibandanye itekiza inganda muri afurika cyangwa ku isi yose n'icyo ni ikintu gikomeye kandi urumva ngaho bazana abahinga bakazana amafaranga bakazana ibikoresho bakongera bakazana n'inyigisho kuko muri afurika turafise hariho abantu benshi muri afurika bize hariho abantu benshi bafite ubumenyi ubuhinga urumva babahaye ubushobozi imiti ibikoresho barashobora kubikora ikibazo cyiwe cya mbere nacyo kijyanye n'amahoro n'umutekano amerika irafasha cyane rwose mu bijejwe amahoro n'umutekano ku rwego rwa afurika nzima ariko ibihugu byose nabyo ni hamwe bavuga ngo imana ifasha uwifashije ariko ikintu gikomeye hajya naho umuntu naho igihugu cyoba gikenewe ugifasha abanyagihugu nabo barakwiye kumva yuko amahoro n'umutekano ari ikintu gikomeye kandi n'ikintu cyabo icyo ni ikintu ni inyigisho dukwiye abanyagihugu nabo ntibakwiye kumenya akamenya uruhara rwabo mu bintu bijyanye n'umutekano kuko ubonye nk'umubanyi wawe umutekano wabo usinzikajwe aho ni ukumenya yuko ibintu bijyanye n'iterambere ari ibintu bitazoshoboka
reka duvise kandi emmanuel ku murongo emmanuel uratwumva yego ndabumva uri he ndi kigali mu rwanda ufise ikibazo icyumviye bo ikibazo nashaka kubaza uwo mutumirwa ese ko iyo miryango kuba yaza muri afurika ntabwo ari ibintu bibi ahubwo ikibazo ni uko baza ugasanga nyine baje bazanye iryo terambere ariko ugasanga abaturage bamwe na bamwe barimo barabihomberamo nk'urugero nk'iyo baje kubaka nk'imihanda hari igihe usanga abaturage bari kubasenyera amazu ugasanga nta nubwo banabishyuye biragaragara ko haba harimo ba rwiyemezamirimo bafashe ayo masoko yo kubikora ariko ugasanga nyine harimo n'uruhande rwa leta nyine ni ibintu tutamenya neza ariko ni byiza ariko ku ruhande rumwe ariko no ku rundi ruhande ni bibi bajye basobanura ikintu ko kiri ntibagate hirya no hino murakoze murakoze turabashimiye radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro muri sanga dufite umutumire lionel mesha yanonosoye ivyerekeye ubudandaji mpuzamakungu yigisha kuri kaminuza alliance international university mu gisagara ca san diego muri leta zunze ubumwe za amerika turiko tuvuga ku bihugu vy'ibihangange biriko biniganira muri afurika bigerageza gukomeza igihagararo cavyo mu vya politike n'ubutunzi mu karere ka afurika abitegereza ibintu baravuga ko ataterambere ry'ukuri rishobora kuhaba ubutunzi budashobora gutera imbere biboneka mu karere ka afurika ibintu bijyanye n'inyubako twari ko turavuga bya infrastructure cyane cyane nk'amabarabara atamabarabara meza hari ibyo byose mwariko murasigura iterambere imitahe y'abanyamahanga rizoshoboka gute atamabarabara yubatse hagati n'ako karere kashizweho ku ruja n'uruza mu by'ubudandaje atantambamye ku rwego rwa afurika yose atamabarabara imbere mu bihugu mu gihugu kimwe kimwe izo nyubako zitahari ego icyo ni ikibazo cyiza kuko amabarabara ni ikintu gikenewe cyane iyo hageze ibintu by'ubudandaji amabarabara arakenerwa arakenerwa n'inzira z'igari ya moshi icyo ni ikintu kizokenerwa cyane kandi ndibaza yuko muri iyo migambi rero bazoraba nk'aho bashobora kugira inzira z'igari ya moshi ariko urumva ibyo byose bisaba amahera menshi urumva ibihugu bizotegerezwa kuzosaba ingurane nko mu bisate mpuzamakungu za world bank imf bagire ingurane bagire ingurane zo kugira ayo mabarabara cyangwa ayo magare ya moshi aho bashobora guca hari ibihugu ariko muri afurika bisanzwe bifise izo nzira urumva nk'ibihugu nka za kenya barafise amagare ya moshi barafise barashikira ibahari urumva ibihugu bishikira ibahari bisanganywe inzira za gari ya moshi n'amabarabara birabafasha gatoyi ariko ibindi bihugu nabyo bizotegerezwa kwiyumvira yuko ukungene bashobora kongerereza amabarabara ayo yofasha mu bintu by'urudandajwi cyangwa bagerageze n'ayahasanzwe bagerageze kubandanya bayafata neza ayo mabarabara ariko ibyo byose bisaba amahera menshi
nibyo biravugwa ko ikigo center for global development cyo muri amerika kivuga ko amabarabara ariko ikaburimbi asize kaburimbi muri afurika ari ibice mirongo ine na bitatu ku ijana muri afurika ibice mirongo itatu byayo akaba ari amabarabara yo muri afurika y'epfo ntibona ko impinga ikiri ndende impinga iracyari ndende impinga iracyari ndende ibyo byo kugira by'amabarabara nicyo bituma ariko imigambi ibihugu birashobora gutangura kuraba imigambi y'iterambere bakabanza bakaraba aho igihugu cyose cyishikanye bakabanza bagateza imbere rwose nk'ibyo basanzwe bakora turi nk'ubu hariho nk'ibintu by'uburimyi n'ubworozi barashobora gushyiramo imigambi myinshi kandi myiza uburimyi n'ubworozi bakanabuteza imbere bakagira n'amahinguriro aho abarima cyangwa aborora bashora ibintu hanyuma bakabishikana ku isoko mpuzamakungu aho barashobora gukuramo amahera atari make ashobora no kubafasha kongerereza cyangwa kuriha ingurane baba basabye yo kugira yo kubaka amabarabara kubera amagari ya moshi inzira za gari ya moshi zozo zirazinze cyane ariko nazo ngira mu myaka izoza kuko iyi migambi yose ni imigambi y'akazoza ni imigambi itazoba mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri byo bituma ibihugu byose bikwiye kuraba nko mu myaka mirongo ibiri imyaka mirongo itatu bakiyumvira abana babo bakiyumvira abuzukuru abuzukuruza ni ikihe gihugu ni ikihe gihugu bifuza ko bazobasigira icyo kintu nicyo dukwiye gutanga kwiyumvira kazoza ntihabe ari ibi bintu byoba uno munsi nyine ariko bakaraba kazoza bakongera bakagira n'amategeko bagafata n'amategeko akomeye meza ariko nk'ubu urabona hariho nk'ingorane y'ibintu bya ruswa ibyo ni ibintu bikomeye cyane iyo habaye nk'ibintu by'ingurane hariho icyegeranyo cyabaye cya world bank kivuga cyaje mu ndwi iheze cyavuga ukungene amahera y'ingurane hariho ayanyurutswa urumva nk'ibyo ni ibintu nabyo ntibakwiye kuraba neza bakaraba neza bakaraba yuko ayo mahera y'ingurane yose baba basaba kubera igihugu kizoyariha abanyagihugu bazoyariha icyo ni ikintu igihugu bakwiye kubona reka tuyashyire mu ngiro mu bikorwa bigenewe hanyuma twiyumvire kazoza k'abana k'abuzukuru n'abuzukuruza yego wari kuvuga ayo madeni ibyo bihugu biri ko biza muri afurika twari ko turavuga ibyo bihugu by'ibihangange nk'ubushinwa nk'ubuyapani uburusiya na amerika ifite imigambi gerageza kugabanya inguvu z'ibyo bihugu muri afurika nk'ubushinwa Uh, hari n'ibindi bihugu vyimirije kugirisha amanama nk'ayo n'abategetsi bo muri afurika uh, mu gihe ubuyapani uburusiya ubushinwa ubwongereza rimaze kugirana inama n'abategetsi bo muri afurika haravugwa ko hategekanijwe n'inama nk'izo hagati y'akarere ka afurika n'ubufaransa arabiya saudite turikiya muri uyu mwaka ivyo bihugu vyose iyo bije biza bitanga amadeni nk'ubushinwa buratanga amadeni menshi ayo madeni nk'uko mwariko muravuga n'amadeni azorihwa ugasanga amafaranga yakoreshejwe muri ivyo twariko turavuga nk'inyubako uh, no gushira imitahe mu bindi bisata vy'iterambere akoreshwa kuriha ayo madeni tuzova muri iyo mitego y'amadeni gute yego ico ni ikibazo ciza cane kuko iyo uh, umuntu iyo igihugu gisavye ideni uh, gitegerezwa kuririha aha ni mu mategeko mpuzamakungu icyo ni ikintu gikomeye kandi urumva hariho nk'amadeni usanga ari nk'ay'imyaka mirongo ibiri imyaka mirongo itatu ariko ayo madeni ategerezwa kuriha urumva igikuru ni uko ibihugu byinshi ibyo bakwiye kugira ni ukugira amakomisiyo afasha kuraba yuko ayo madeni ariko arasabwa akenewe kandi ashobora gushyirwa mu mu ngiro mu bintu ngirakamaro bikenewe n'igihugu kuko iyo igihugu gifashe ideni ni byiza ko ryofata ideni rikagishyira mu kintu icyo gihugu gikeneye nk'ubu tuvuge nko mu gisate kijyanywe n'amagara y'abantu icyo gisate turazi yuko mu bihugu byinshi hakenewe amahera menshi kugira haboneke ibikoresho imiti kandi hamwe n'inyigisho zo gufasha bo babaforoma n'abaganga inyigisho bakameza ko inyigisho hanyuma bikabandanya bigafasha abanyagihugu kuko nk'ubu hariho ibitaro ariko badafite imiti ibyo ni ibintu bikomeye cyane abanyagihugu barahahombera ariko rero nicyo gituma nk'ayo madeni ibihugu rero birakwiye kuraba amadeni bariko barabaha n'icyo bazoyakoresha kandi bakama bibuka umunyagihugu aho ari hose ntibibagire abanyagihugu abanyagihugu babatoye bame bibuka yuko ni gikabo banyagihugu bakeneye kandi kizobandanye bibafasha akaba ariho ayo mahera y'ingurane bazishira nayo ubundi gufata amahera y'ingurane bakayashyira mu kintu kidashika kizozo kungukira abanyagihugu muri kazoza ayo mahera arahombesha igihugu agahombesha cyane cyane abanyagihugu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire lionel mesha yanonosoye ivyerekeye ubudandaji mpuzamakungu yigisha kuri kaminuza alliance international university mu gisagara ca san diego muri leta zunze ubumwe za amerika turiko tuvuga ku bihugu vy'ibihangange vyo kw'isi biriko birondera gukomeza igihagararo cavyo mu vyerekeye politike n'ubutunzi mu karere ka afurika nico ibihugu vyo muri afurika vyokora kugira rihakure inyungu tugaruke ku mirongo ya telefone imbere ko tubandanya dufise frederic frederic uratwumva ndabumva neza urihe frederic ndi bugendana mu burundi ufise ikibazo ubaza umutumire canke iciyumviro ushikiriza ni ikibazo n'iciyumviro yego hama nagira ndamabaze ikibazo kimeze nk'igitera amakenga benshi sinzi ko bashobora kuba bacishuye canke cabajije ubundi muze kuntunga kuko murazi mu burundi ko voa tutayumviriza mbanje kubisegura hama rero nkavuga nti ko ibi bihugu biriko vyitaho cane cane ibi ibi bihugu byo muri afurika kandi ibi bihugu nabyo baguma babyidogera yuko intwaro yaho itameze neza by'ukuri arabona neza yuko batwipfuriza neza canke bashaka uburyo bagiserera intambara kugira bashobore kuronka aho badandaza ibi bigwanisho byabo ubona na cyane cyane ko ibi bihugu bikenye bikunda kwitabwaho n'ibihugu bikunda gukora ibigwanisho Ah, murakoze cyane turabashimiye
E- ego me eh, Frederic murakoze cyane icyo kibazo mubajije ego ah, ibihugu biteye imbere ni ukuri cyane cyane ah, ku rwego rwa amerika ku bindi bihugu ah, si- si- sinomenya neza icyo bifuza ariko ah, mu ku rwego rwa amerika ah, amerika irifuza cyane rwose ah, kugira ubudandarijwi ah, n'ibihugu byo muri afurika Ah, urabona nk'uko namye navuga uh, navuze kare barafashije cyane kuva muri kahise ah, mu bisate byinshi ariko ubu rero barifuza rwose ah, ko abanyamitahe bino muri amerika bashobora kuzana imitahe yabo ah, bakungurura n'amahinguriro ah, muri afurika kandi iciza ni inyungu ah, yo kuri amerika amerika irashobora kuhakurira inyungu eka na afurika irahakurira inyungu nyinshi nk'ubu dutanze nk'akarorero Ah, ah, igituma ibihugu ubu bi- bi- bifite ubushake bwinshi kuri afurika ni uko barabona ko afurika ubu iri aho ubushinwa bwari bugeze mu mwaka wa mirongo irindwi n'umunani igihe bahindura amategeko yugururira imihora abadandaji abanyamitahe bagahita binjira mu bushinwa ah, mu bwinshi urumva niho babona yuko urugero ubu afurika igezeho ni nko muri icyo gihe mu mirongo irindwi n'umunani nicyo gituma ubu rero bariko barahimiriza ibihugu byinshi byo muri afurika ko bogerageza bagahindura amategeko ah, canke bakarondera bakaraba amategeko yabo yoba atorohereza abanyamitahe bakaraba ukungene ba- bayumvikanako bakayahindura hanyuma muri ico gihe rero abanyamitahe bakumva yuko bazanye imitahe yabo ah, kudandaza muri afurika bazanye imitahe yabo nk'ubu kugurira nk'amahinguriro yuko igihugu kitoca ki- kibatwara ku nguvu ayo mahinguriro yabo urumva ico ni ikintu gikomeye kandi afurika nayo mu kuhatorera inyungu ni uko hari abantu benshi b'incabwenge bize abako- n'abatize ah, ba- ariko b'abakozi ariko incabwenge nyinshi zirahari n'abantu babishoboye gukora ariko akazi ntikaboneka cyane ariko urumva abantu barakeneye akazi k- kandi barakeneye n'akazi gahemba neza gahemba amahera umuntu ashobora kubaho akaronka n'imfungurwa zikwiye urumva muri icyo gihe haje amahinguriro hakaza n'ibikorwa biteza imbere ibikorwa byari bihasanzwe aho ibyo bene gihugu bara- baratera imbere igihugu kigatera imbere muri afurika kandi uko batera imbere ni nk'uko n'ayo mahinguriro ibyo bakora bashobora no kubidandaza kuri abo bo muri ah, ah, ah, abo bo muri ibyo bihugu byo muri afurika urumva ibihugu byose byombi yaba amerika cyangwa ibihugu byo muri afurika biraharonkera inyungu nini ikomeye urumva icyo kintu nicyo kintu gikomeye dufise kandi tiyari ku murongo wa telefone tiyari uratwumva ndabumva neza fidele mwiriwe kandi ndaramukije n'umutumire n'abatwumva bose turabaramukije mufise ikibazo icyumviro ni icyiyumviro fidele jewe ndabashimire cyane kuba mwazanye ikiganiro nk'iki kubera ko hariho kudatahura kumbure sinzi ko ari ukwa twebwe abanyagihugu canke abategetsi ba afurika ndashigikiye cyane umuntu yariko aravuga mu bisanzwe iyo tumaze kuronka abantu b'abanyamahanga baje urabona ko afurika en grande partie irimwo ibishomeri tubonye rero abanyamahanga baje bagashinga ama entreprise tuba tubona ko shoma zigiye kugabanuka mugabo icyo ndiko ndiyumvira ni uko abategetsi ba afurika ahanini sinzi ko bahora biyumvira en grande partie ku banyagihugu barashobora kuba kumbure bashira ahanini inyungu zabo imbere kuko hashobora kuza umunyamahanga yagomba kugira de negosiyasiyo nako zirya negosiyasiyo zikorwa n'abategetsi bo hejuru ubwabo n'abo bantu baje barongoye delegasiyo yaje iva muri ibyo bihugu byaje bishaka kugiriranira imigenderanire n'uburundi cyangwa n'ibindi bihugu biri iwacu muri afurika ugaca usanga rero bagiriranira ibiganiro hagati yabo mugabo ntaho inyungu y'umunyagihugu yigezwe ishigwa imbere kuko ibi ndabivuga gutya kubera ko turose abantu baje bagashika entreprise tuba turose basi akaryo ko gushobora kuronka ubuzi mugabo ugaca usanga ndatanga akarorero ku bushinwa burakunze kuza muri afurika kandi ukabona ko buje ku murindi munini mubu ugaca ugira ubwoba ubonye ko bobo nyene bizanira abakozi b'iwabo ni gake uzosanga bariko barakoresha abanyafurika ico kimaze kuba rero duca dusanga ari uruhombo mu bisanzwe iki kintu cari ikintu ciza co kuvuga ko hariho abanyamahanga baje muri afurika cari ikintu ciza mugabo nda- ndavunira akagoha abategetsi b'u Burundi canke ba Afurika yose barabe ko haza kubaho ca kintu bakunze gukoresha ayo tera imikoresho muri politiki ngo ni ganyaganya ico cari gikwiye kubaho mugabo siko nibaza hanini vyoba bikorwa kubera nimba bazanye abakozi b'iwabo twe turahombye kuko bariko bakorera ku butaka bwacu nta nyungu n'imwe iriko irahaba rero ni ikintu ciza mu gihe abategetsi bahamereye magabo bagashira imbere ahanini inyungu y'umunyagihugu ubundi ko boza bakaza batumbereye kuza kuyiba canke nkoresha iryo jambo naho ritabereye ariko abantu baza bagomba gukoresha burya bu- ubutunzi afurika ifise muri susore yabwo bakaguma babukoresha ugasanga umunyagihugu ntaco yungukaho ntaco tuzopfa twungutse nuko rero muri rusange ngerageje guheraheza abategetsi ndetse n'abanyafurika bose hahinduka ingendo tubone ko muri rusange baje bajya abanyamahanga natwe turaba icyo tugiye kunguka mu migenderanire yabo natwe ni icaha ico nico conyine gikwiye gushirwa imbere ubundi imigenderanire ni myiza cane ikwiye kubaho murakoze cane fidele turabashimiye cyane ku cyiyumviro cyanyu Ah, tugaruke kuri icyo kibazo cy'akazi ah, mwagisiguye ko ari ikibazo ki- kiboneka yanabigarutse ko uyu ahejeje kuduhamagara ah, Thierry ikibazo cy'ubukene ah, ni ikibazo mu bibazo bituma afurika idatera imbere abitegereza ibintu baravuga ni ikibazo cy'ubushomeri bukomeye na cyane cyane mu bakiri bato mu gihe ah, igisata kijejwe abantu mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu kivuga ko ubu muri afurika havugwa ko hari abantu umu- muri yaridi ni miliyoni amajana abiri Eh, ico gisata kikavuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu ico gitekerezo kizoba ciyongeye ko inshuro zibiri abantu bazoba bagera muri afurika ku miliyaridi zibiri ni miliyoni amajana abiri mu gihe afurika ivugwa ko ibice mirongo itandatu ku ijana by'abanyafurika ari abantu bakiri bato mu gihe bat- abo bakiri bato n'aho barangiza amashuri ntibaronka akazi ni iyindi ntambamyi ikomeye ku bijanye n'iterambere mu bivuga kwiga ego me eh, murakoze cyane Eh, mu gihe mwabuze ibyo bitigiri yuko eh, hariho mu myaka izoza bashobora kuba eh, imiliyaridi zirenga zibiri kandi mirongo itandatu ku ijana bakaba bakiri bato urumva mu- ubu ni intambamyi hari kubera oh, nta kazi kenshi gahari ah, mu bihugu byinshi ariko ibihugu byinshi ah, byasinzikaye cyane ni kubera iyo haciye nk'intambara ne- n'ubuzi burakeha kuko ah, abadandaza cyangwa abo baba bifuza kuza iyo habaye intambara kenshi ah, bamera nk'aba- nk'aba- nk'abarindira gatoyi ibyo nibyo nicyo gituma bama bahimiriza nka leta y'ino eh, yo muri amerika i- i- yama ihimiriza ko amahoro ari ikintu gikomeye um, kugira abashobora kudandaza baze ku- kudandaza batanga akazi bakongera bakavu- bakavuga n'ibintu bya demokarasi Ah, nk'uko Thierry yavuze yuko inyungu ah, aba- abaja gusinya amasezerano baserukira ibihugu byabo byo muri afurika baje bibuka inyungu ah, z'abanyagihugu Eh, kandi n'abanyagihugu bose nabo ntibakwiye kumva yuko nicyo bituma hariho demokarasi hariho intwaro rusange n'abanyagihugu bakwiye kwiyumvira abo bariko baratora abo bariko barashikiriza Ba- ni abantu bashobora kuzobazanira iterambere canke abo bari baratoye barabazaniye iterambere y'ukuri ico kintu ni kintu abantu bakwiye kuza bariyumvira bakiyumvira yuko umuntu wese ahari umunyagihugu wese ahari arakomeye rwose kandi nawe narakeneye iterambere nico gituma bakwiye nabone kuraba abo batora bakaguma babahimiriza cyangwa bagatora abo bafasha eh, cyane cyane muri ibyo by'iterambere icyo gihe eh, iyo mirongo itandatu ku ijana rero irashobora kuba intambamyi abantu bataronse akazi urumva birashobora kuba intambamyi ariko nico gituma n'ibihugu biteye imbere urabona nko mu bihugu byinshi biteye imbere ugwaruka mu myaka izoza nabone ntibazaba bafite ugwaruka rwinshi nko bihugu nk'ubuyapani cyangwa ibihugu byo mu bihugu bya buraya ntibafite ugwaruka rwinshi ku buryo n'ayo mahinguriro akoresha abantu bakiri bakoresha abantu benshi barakeneye gukoresha abakozi nicyo gituma benshi babona yuko mu gihe bataba bafite abakozi bakwiye bashobora gufasha amahinguriro yabo kubandanya bakora ibyo bahora bakora bashikana amasoko mpuzamakungu nicyo gituma ubu rero hari ubushake bwo gutangatanganwa baze guha akazi ubwo runganwe ubwo rwaruka abo bantu bose bataba bafise akazi ubu canke muri kazoza nico bituma rero ibihugu rero bikwiye kuhakerebukira hari ibihugu byinshi byamaze kuhakerebukira bakahindura amategeko banyarutsa bagashikira ibihugu bishaka n'abanyamitahe bashaka kuzana imitahe yabo muri ibyo bihugu bakabashikira bakabatumira bakaza muri ibyo bihugu kugira badandaze batangure gutanga akazi urumva muri icyo gihe rero bibandanyije uko bizozana inyungu ku banyagihugu ariko ubu ibihugu rero byinshi hariho byamaze gutangura ayo mategeko yo kuguma babyorohereza ariko igikuru ni uko bobandanya bobandanya kandi bakabandanya bahimiriza abanyamitahe kuzana ubuzi ku murongo wa telefone dufise isa isa uratwumva yego ndabumva isa urihe
jewe ndi wo muri komine muhomba mu burundi mu burundi ufise ikibazo ubaza umutumire cy'imviro nyarutse Eh, ni- ni- ni icyumviro yego n'ikibazo Eh, ariko aravuga ibijyanye n'iterambere muri afurika ko eh, twe tuba turasanga ridashobora gusukira abanyagihugu kubera ko eh, abenshi mu bategetsi bato bato usanga bikunda cyane Eh, bivanye n'uko batiyumvamo abanyagihugu baba barabatoye nihereye ku nkajya w'akarorero ndaze ukungene eh, leta y'uburundi yahamagaraye abantu kuja mu makoperative ariko uno munsi amakoperative akaba ariko arasenywa eh, n'abasanteri bategerezwa kuyakingira mu kwiha amasoko mu bijyanye eh, n'ibyerekeye ubu bworozi bw'amafi mbere jewe nkaba ndi porofesiyare wanashaka nkaba ndanafunzwe aribyo ndanagira Eh, bariha amasoko hanyuma bamaze kuyiha bigatuma ibyo bakora bidashobora gu- guteza imbere abanyagihugu kubera ko cyari mu mifuka iwabo Eh, amadosiye ngaha turayafise turafise koperative yo mu vyegwa iriko irasamburwa na musantere wa komine mwumba kandi ak- no kuyisahura barayisahuye amami- umuriyoni ushika na- umuriyoni umwe n'ibihumbi majana atandatu jewe mw'uwo mwanya nkaba nashaka ko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bugerageza mukaba mu mwanya ukwiye mukabaza nkabahi- nkabasigurira ukungene vyagiye birakurikirana kugira babimenye babikurikirane kugira ejo ico gisata nibakirundamwo amamiliyaridi bagasanga abanyagihugu ntaco bakuyemo baze bamenye ingene vyagiye birakurikirana kuko uno munsi ubutungane mu burundi tu- turafite ingorane z'ubutungane kugira ingene cagiye kirakurikirana Turabashimiye.
Mu bintu vyanje- yego, murakoze murakoze cyane muri icyo gihe turiko turavuga ku vyerekeye ivyo bigo vy'ibihangange biriko bigerageza kongereza igihagararo cabyo ca politike n'ubutunzi muri afurika muri iki gihe haravugwa ikiza c'umugira wa korona kiriko gitera gikwiragira kw'isi ku bwanyu niyihe ngaruka ivyo bishobora kugira ku butunzi n'ubudandaje kw'isi na cane cane ku bijanye n'akarere ka afurika ego cyane rwose um, ikiza ca korona uh, covid cumi n'icyenda ki- kiramaze gutera agahombo katari gake akarorero mwarumvise nk'amahinguriro yabaye arugara iby'agateganyo uh, cyangwa amahinguriro akora buhoro buhoro uh, mu gihugu cy'ubushinwa aho byatanguriye hanyuma ubu naho uh, umugera uh, wi- wa corona uh, covid cumi n'icyenda u- watanguye kuja mu bindi bihugu uh, ico rero ni ikintu cateye amakenga um, ibi- ibihugu byinshi cateye amakenga abadandaji kubera uriko uradandaza iyo habaye nk'amahinguriro urabona nko mu bushinwa nicyo gihugu bakora ibintu byinshi bakorera ibintu byinshi bija henshi ku isi kandi bakora n'ibintu bija gufasha n'ayandi mahinguriro bumva nk'igihe rero bugara cyangwa bakagabanya amwe amwe byarazanye ingorane zitari zike mu mahinguriro amwe amwe atari hake ku isi turafise icyizere gikomeye ko bagiye kugitorera imigambi ihanitse yo kurwanya icyo kiza ejo umukuru w'igihugu w'ino cya amerika nyakubahwa donald trump yaraduhumurije atumenyesha imigambi bagize kuva bakimenya icyo kiza igihe cyatangura ubu rero banashinze ikomisiyo ijejwe gukoranya abahinga hamwe n'ubushobozi bukenewe cyane cyane ubushobozi bw'amafaranga muri icyo gikorwa twavuze ukungene amerika ifasha no mu rwego rw'amagara cyane cyane muri bihugu byo muri afurika n'ibindi bihugu byo ku isi urumva muri icyo gihe bizofasha bizofasha cyane kugerageza kugabanya icyo kiza baranongeye baravuga yuko urucanco rwayo rushobora gutorwa mu mezi atarenga abiri muri icyo gihe rero icyizero kirahari urumva baraduhumirije neza abadandaji ariko barabagabishije yuko bokwama biteguye mu gihe icyo kiza cobandanya ariko nabone bakaraba ukungene bofasha iyo iyo imigambi yo kugerageza kukigabanya ikenewe n'abadandaji hamwe n'abakoresha bakabifasha
icyo kiza cyatanguriye mu bushinwa icyo kiza cy'umugera wa korona ubushinwa twaba tuzi ko bukorera nka hose ubu muri afurika n'ikihe ibihugu byo muri afurika byakora kugira ntikigire ingaruka zikomeye ku butunzi ko ndibaza nk'abadandaje ubu ko cyangwa abagwizatunga muri afurika bagonanwa kuja mu bushinwa muri iki gihe ego urumva urumva icyo kiza cyara zanye ingorane zitari zike hariho abantu cyane cyane no muri afurika bajya kugura ibintu mu bushinwa barahahombeye cyane ariko ni hamwe iyo umuntu ariko aradandaza ni byiza ko yokwama yategekanije imihora akaba afise n'ahandi ashobora kujya kugura ibyo bintu mu gihe hogira ingorane mu gihugu kimwe urumva nk'ubu nk'umuntu ashorera mu bushinwa akagira izo ngorane ashobora kuraba ibindi bihugu ashobora kuzoshoreramwo nicyo gituma ariko iki kiza kizotanga inyigisho kizotanga inyigisho y'uko abantu abadandaji cyangwa cyane abadandaza n'ibihugu bikaraba y'uko badandazanya n'ibihugu byinshi bagakorana n'ibihugu byinshi amahinguriro menshi kugira haramutse haba ingorane nk'ibi iki kiza cyabaye gushuka ubu turiteze ko kitazomara igihe kinini ariko kirashobora kumara igihe kitari gito tugarutse ku migambi myiza afurika yategekanije abategetsi b'ibihugu ku rwego rw'ibihugu rw'abakuru b'ibihugu turibuka imigambi yari irashe nka plan de lagos turibuka wa mugambi wa nepad ujejwe n'ivyo twariko turavuga vy'inyubako ubu uh, hari uwundi mugambi uh, ubumwe bwa afurika uh, buheruka gushiraho umugambi wo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu na gatatu utegekanijwe guteza imbere izo nyubako twariko turavuga n'uruja n'uruza atantambamyi mu karere ka afurika iyo migambi yose ni imigambi myiza kandi nta muntu ashobora gutera imbere adafise viziyo adafise umugambi ariko iyo migambi yahereye mu majambo ntiyagiye mu bikorwa ni ukubera iki ni ikihe gituma iyo migambi yama yafashwe mugabo ntishigwe mu bikorwa muri afurika
ego icyo ni icyo ni ikibazo gikomeye cyane muri afurika urumva nk'uko twavuze ko hari ibihugu birenga mirongo itanu ibihugu byose urumva bifite ubwigenge bwabyo bufise amategeko yabyo bufise n'ubukerebutsi bwabyo iyo hageze nk'ibintu by'urudandazwa nicyo gituma rero abategetsi bakwiye kwama baraba cyane cyane inyungu z'igihugu cyabo inyungu z'abanyagihugu cyane cyane bakongera bakanaraba ibikenewe ibikenewe mu gihugu cyabo akaba ariho bashyira izo ngiro kandi bakongera igikuru ni ukwama bugururira imihora bakaraba uko umuntu ashobora gukorana n'ibindi bihugu bakongera bakaraba uko ungene bashyira iyo mitahe mu bintu byankenerwa kandi bagacungera n'iyo mitahe ntihabe ibyo kunyuruza amatungo y'abanyagihugu kuko icyo ni ikintu gikomeye cyane yego ku murongo wa telefone dufise uwimana uwimana uratwumva yego ndabumva uwimana uhamagaye urihe
i kigali mu rwanda ufise ikibazo ubaza umutumire icyiyumviro ushikiriza
mfite icyiyumviro yego yewe mbona ku giti cyanjye buriya ibihugu byo hanze cyangwa se imigabane yo hanze buriya bifite inyungu zikomeye cyane mu gushora imari muri afurika ariko natwe abanyafurika dufitemo inyungu gusa ikibazo gihari ni uburyo bimwe mu bihugu ndetse n'ubuyobozi butareba izo nyungu ariko mu by'ukuri iyo ndebye mbona ni byiza bidufitiye umumaro bituma tubasha kubona akazi ahubwo bigatera imbere kuko iyo hari imikoranire mu bijyanye n'ubucuruzi bizamura impande zombi mu gihe hatarimo ibikorwa bijyanye n'inyungu za buri ruhande ikindi ni uko ibihugu bya afurika bigomba kubyaza ayo mahirwe kandi bikarinda n'ubusugire bw'igihugu byabyo murakoze murakoze nabi yego umugani mu kirundi bavuga ngo akimuhana akaza imvura ihise naho ibyo bihugu by'ibihangange byo hanze naho ibihugu byo muri afurika bikeneye imitahe ibyo bihugu bishobora kuzana kugira biteze iterambere wariko urasigura igikuru ko byose bizova mu mu maboko y'abanyafurika n'abategetsi ba afurika mu guhindura ingendo mu kurangiza wose ugasigurira abari kubatwumviriza icokorwa ku ruhande rwa afurika cyane cyane kugira ngo iyo migambi yose ibyo byose turi ko turavuga bije mu bikorwa bigirira akamaro abanyagihugu yego iyo migambi yose kugira ishobore gushikira abanyagihugu ni uko ibihugu birakwiye gutangura kugira inyigisho bakigisha abanyagihugu bakabigisha amasezerano ibihugu biriko biraja hamwe n'ibindi bihugu bakabasigurira neza kuko kenshi amasezerano aba hagati y'ibihugu kenshi abanyagihugu ntibayabasigurira neza babwire ukungene ayo amasezerano icyiza cyabyo ukungene ukungene bizobungukira nicyo gituma ni byiza cyane ko bobandanya bagira inyigisho bakigisha abanyagihugu bakongera bakigisha no mu mashuri bakagirisha n'inyigisho nabo n'abakozi abakora bakabigisha neza bakabumvisha neza igituma n'izo ngurane bariko barazifata aho bazozishyira icyo icyo bifuza akaba ari ikintu coba ari ikintu gikomeye kuko burya bavuga ngo ubwenge burarangwa nicyo gituma bashyizemo n'abanyagihugu bakababaza icyumviro cyabo abanyagihugu bashobora gufasha neza murakoze yari lionel mesha ndonose ibyerekeye ubudandaji mpuzamakungu yigisha kuri kaminuza alliance international university mu gisagara cya san diego muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya california leta ko turavuga ku bihugu by'ibihangange byo ku isi biriko birondera gukomeza igihagararo cyabyo mu byerekeye politiki n'ubutunzi mu karere ka afurika nicyo afurika yeho bakura turabashimiye rero mwese mwahamagaye mugabaza ibibazo mugashikiriza ibyiyumviro namwe mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu rero radiyo ijwi rya amerika
wabula onkyabula wakala nnyohera undi mu musayi wantambuza lujegere ku kagaali olusintulula neneebuza nti no zani zani kumenyerakotangaire buli lwotambula onkyamula mukwano inside when you come my way buli lwosembera mpulira omuliro inside yeah it's okay let me wire okay let me wire wire nzisagala kumanya manya ojo tondinyanse okupagala ennyo kuba okucangacanga nako kuzalalenya noluusi ntuula neneebuuza zani ayagala omulungi nga gwe lengere kiwato kyekyo bwekigonda nebaza omutonzi bwateyakuwonda nebweba fitina baleketwetobawona kimuli kyandakukasendabazana wakala nyoyera undi mu musayi wantambuza lujegere ku kagaali olusintulula neneebuuza nti nonzani lani ngomenyera buli lwotambula onkyamula mukwano inside when you come my way buli lwosembera mpulira omuliro inside yeah it's okay baby why why nzasagala kumanya manya it's okay baby why why nzasagala kumanya manya ojo tonenyanse okukwagala ennyo kuba okucangacanga nako kuzalalenya noluusi ntula neneebuuza zani ayagala omulungi nga gwe muwala ontagaza butagaza noluusi neneerabirabe ntulaye onjogeza lukyayira irabika nze wansalira gakayina tegulika embeera manya omukwano gwaffe bebigwalubeera anyumisa embeera nebemba sefuna sijibirira kubaala my girl onyiriridde ontunulidde samaliridde girl onyiriridde buli lwotambula onkyamula mukwano inside when you come my way buli lwosembera mpulira omuliro inside yeah it's okay baby why why nzisagala kumanya manya it's okay baby why why nzisagala kumanya manya
Ey alama. Ey alama noy noy. Amaaso go buli we ngalaba nziya see sunshine. Endowooza bwe kibeera baby nga you are mine. Kubaalo lwe nakusanga nga tuli mu dance. Enkusaba tuzineko naawe omunyigo squeeze. Kakuba kyengamba olabika ng'ata ncenga. Baby manya buli ky'oyenda. Tenkikuwa kabuno n'enda. One day you say it is Onzikanya, another day you say it is Imuke. One day you say you are Olupara, another day you say you are Mayuke. Anyadwe kingo ikiremo junya olinganga taidindi